iri mwumviriza n'ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa mbere itariki 26 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje fide niyongabo umuco wacu ubundi nicyo gicumbi niyo soko tuvomamo tuba twari tutaragera rwanda kaco day cyangwa umunsi wihariye w'umuco muri rwanda day si uko n'ubundi tutahabwa umuco agaciro uyu ni umushikiranganji ajejwe umuco n'inkino mu rwanda julien uwacu avuga ku munsi wiswe rwanda cultural day ujejwe kwerekana no guteza imbere ibyiza by'umuco nyarwanda wahimbarijwe mu gisagara cya san francisco muri leta zunze ubumwe za amerika ku munsi wa gatandatu w'iyindwi turangije iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigarukako mu kanya gatoya reka yamara dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi amakuru tugiye gushizwa na mugenzi wacu aloyisi bigirimana waramutse neza aloyisi
baramutse fideli tuyahere muri afurika umukuru w'umuhari w'iterabwoba wa boko haramu muri nigeria ejo ku munsi w'imana yarashikirije ijambo abicishije mu buhinga bwa videwo ku buhinga ngurukanabumenyi bwa interinete aho yatangaje ko amagara yiwe yifashe neza kandi aranabishyuza ibyatangajwe n'igisirikare cya nigeria cyavuze ko cyamukomerekeje bikomeye cyane abubakar shekau yatangaje ko igisirikare cya nigeria cyamukomerekeje mu gitero cy'indege cyagabwe igitero cyahitanye na bamwe mu bategetsi b'uwo muhari yamejeje kandi ko agabishije perezida wa nigeria muhammadu buhari aheruka gusaba oni ngo ifashe mu biganiro byo kuba kubohoza abakobwa b'abanyeshuri bo mu gisagara ca Chiboke banyurujwe n'uwo muhari haraheze imyaka irenga ibiri hano muri Amerika abakandida bariko bariyamamaza mu mwanya w'umukuru w'igihugu baraganiriye baragiraniye murambabarira ibiganiro n'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ejo ku munsi w'Imana Netanyahu yabanjije kubonana mu mwiherero na Donald Trump ahiganwa ku ruhande rw'aho mu mugambwe w'abarepublika mu gatondo kejo ku munsi w'Imana mu gisagara ca New York yategekanya no kubonana kandi na Hillary Clinton ahiganwa ku ruhande rw'umugambwe w'abademokrate Donald Trump na Netanyahu baganiriye umwanya utari muto ku cifuzo ca Israeli cyo kubaka uruhome ruzofasha gukinga imbibe zaco umugambi usa n'uwa donald trump wo kubaka uruhome rutandukanya amerika n'igihugu ca mexique ico cifuzo ca israeli mu gihe coshirwa mu ngiro coba kibaye ikintu gikomeye gihinduye politiki ya amerika kuva igihugu ca israeli kibayeho mu mwaka w'igihumbi amajana icenda na mirongo ine n'umunani iyo mibonano iri mu bihava bifasha kwerekana politike mpuzamakungu z'abo bakandida aho bahava bishura ibibazo by'umumenyeshamakuru mu biganiro vya mbere by'amaso mu yandi bihava bibahuza kuri uyu munsi wa mbere i new york mu gihe kandi hasigaye indwi zitandatu gusa ngo habe amatora y'umukuru w'igihugu bwite inama ijejwe umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakunguni yarakoranye byihuteje ku munsi w'imana bavugana ku ntambara iriko irabica bigacika mu gisagara ca Aleppo muri Siriya ni mu gihe hari amakuru avuga ko indege za gisirikare za Siriya n'Uburusiya zateye amabombe mu gace kari mu minwe y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu buseruko bw'ico gisagara leta zunze ubumwe za Amerika Ubufaransa n'Ubwongereza byasabye ko hakwiye gutunganywa akandi kanama kihuta kazoba kagamije kuremera uburusiya bwahagarika ibitero ku banyagihugu baharurwa mu bihumbi amajana abiri na mirongo irindwi na bitanu bugaraniwe muri ico gisagara ca Aleppo ivyo bitero vy'amamisire n'amabombe vyasenyuye inyubakwa zitari nke bisiga amabarabara aho asigaye yuzuyemwo ibibomoke samantha power aserukira amerika muri oni yashikirije ko muri iyo minsi itatu abarusiya na siriya bagavye ibitero ijana na mirongo itanu vy'indege kandi ko leta ya siriya yarahiye ko vyanka bikunda itegerezwa kwigarurira arepo oni ishikiriza ko abasivile amajana abiri na cumi na batatu aribo bamaze guhitanwa n'ivyo bitero muri iyo minsi itatu vyabaye ahandi havugwa ibitero no muri ni muri Afghanistan aho indege zikekwa kuba iza leta z'ubumwe za Amerika zishe umukomanda rongoye abarwanyi b'abatalibani hamwe n'abandi bo mu bo bakorana ibyo bitero byabereye mu ntara ya Pakitita iri hafi y'urubibe n'igihugu ca Pakistan. Rais Khan yari asanzwe azwi ku izina rya Azam Tarike yicanywe kandi n'umuhungu wiwe muri ico gitero cabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu. Igisirikare ca Amerika cabwijwe rya Amerika ko cagavye ibitero bibiri vy'indege muri ako karere ariko nta bindi cashimye gushikiriza birenze ivyo. Ku mugabane wa Buraya umugwa mukuru Belgrade wa, Siri, wa Serbia niwo ukoraniyemo impunzi n'abimukira ni nyuma yaho igihugu kibanyi ca Hongria gifatiye ingingo ruhasha zituma abo bimukira batagishobora kujabuka urubibe rwacu perezida wa Hongria Janos Ader yashikirije mu ntango z'uyu mwaka ko hazoba kamarampaka itariki zibiri z'ukwezi kw'icumi kuza aho abanyagihugu biwe aribo bazoshikiriza aho bahagaze ku bijanye no kwakira impunzi
turagushimiye Alois ku makuru uhejeje kudushikiriza turasubira mu kanya radiyo ijwi rya amerika i washington dc dutangurire ku makuru yerekeye akarere icyegera cy'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa afurika y'ubuseruko ahamagarira ibihugu bibiri uburundi na tanzania guhamvya ibindi mu mugambi wo gukorera hamwe mu vyerekeye ingenzi uwo mugambi wiswe visa touristic unique utuma ushaka kuratira ijisho mu maparki inzu canke ibigo ndangakaranga arihira amafaranga mu gihugu kimwe akabona gutembera no mu bindi bihugu ibihugu bitatu u rwanda uganda na kenya byaramaze gutangura gukorera hamwe muri uwo mugambi wo korohereza ingenzi ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu pierre clave niyo nkuru visa turisitike unike ni umugambi wemejwe mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu wo korohereza ingenzi cyangwa ba mukerarugendo kugira ngo bahurumbire ibyiza biri mu bihugu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko kuva mu ntago z'umwaka wa bibiri na cumi na kane ibihugu by'u rwanda ubuganda na kenya byaratanguye gutanga iyo viza inyungu ni nini nk'uko bivugwa n'icegera c'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa afurika y'ubuseruko honorable christophe bazivamo yabwiye ijwi rya amerika kushaka kuratira ijisho mu maparike hamwe n'inzu ndangakaranga aje kuri ambasade imwegereye yaba iy'u rwanda ubuganda canke kenya aho ari hose ku isi bajya kuri ambasade y'u rwanda bagafata viza icyo gihe bakaba baza bakajya muri kenya no muri uganda no mu rwanda bakajya muri ambasade yo muri kenya mu mahanga aho bari bakaba babona viza noneho bakajya mu rwanda no muri uganda no muri kenya ndetse n'abagiye kuri ambasade y'ubuganda aho yaba iri hose nabyo bikagenda uko nguko iyo viza igura amafaranga amadolari ijana igihugu cyakiye umuntu gifataho mirongo ine ibindi bihugu bisigaye bigafataho mirongo itatu mirongo itatu yose hamwe ugakaba ari ijana ariko umukerarugendo we ikimunezeza nyine ni ukuyatanga ijana ingunga imwe kandi ubundi yarashoboraga kugenda atanga ijana ijana ijana ahantu hose noneho bikamutera ikibazo urumva ko no ku bagerarugendo byaboroheye niyo yaba ari mirongo itanu gusa iyo bibaye ibihugu bitatu ahinduka menshi ariko ubu ngubu biraborohera bigatuma babasha kuba babyihutira bakabyitabira akabivuga yabivuga ababyumvise nabo bakabyifuza ariko noneho hakaba n'inyungu ku mahoteli ukumva uri igihugu kimwe ibindi bihugu biri mu kazi kakuzanira inyungu aho ubundi wakagombye kuba ari wowe ubyikorera wenyine avuga ko mu myaka itatu uwo mugambi umaze utanguye umaze kuzanira akarusho kanini ibihugu byawitabiriye hakiri kare ndetse n'ingenzi ubwazo n'ataga igitigira atanga cy'amafaranga yinjiye mu gisata cy'ingenzi aremeza ko bigaragara ko mwimba ari mwiza ushaka gutembera muri east africa iyo yoroherejwe bimushishikariza kuba yabyitabira kurusha kuba yumva ari bugombe kujya muri buri gihugu gushaka ibyangombwa rimwe na rimwe akaba anatinya ko hari aho bamutinza kandi urabizi kenshi hari igihe baba bafite igihe gitoya fata abantu bagiye mu kiruhuko cy'umwaka bifuza kugenda bakamara wenda ukwezi muri konji noneho muri uko kwezi bazamara muri konji bagafatamo iminsi mike yo kugira ngo basimbukire muri afurika baze barebe dore ko tuvuga kenshi ko abantu baba baturutse abenshi baturutse mu bihugu by'uburaya muri amerika muri canada akumva niba arajya kumara iminsi itatu cyangwa ine ari kwaka viza yahitamo gukora ibindi akigira harya iwabo iwabo hafi kuri meri mediterane cyangwa se ahandi hari izuba kurusha kuba yazinaha mu ntango z'umwaka uheze wa bibiri na cumi na gatanu uburundi na tanzania byatangaje nabyo ko bishigikiye uwo mugambi gusa gushika ubu ntibirawinjiramo icegeya c'umunyabanga mukuru wa afurika y'ubuseruko ahamagarira ibi bihugu guhambya ibindi mu iterambere hari icyo twita gutinyuka utazi ikintu utaragerageza dore ko hari bamwe bavuga bati abantu baje mu buryo bworoshye wenda bashobora no kuzagendana n'ibibazo by'umutekano muke ibintu nk'ibyo ngibyo abataratangira iteka ryose bakomeza kubitekerezaho tanzania ntabwo babyanga ari gushaka kwigira ku bindi bihugu kugira ngo babishyire mu bikorwa mu burundi naho ntabwo barabitangira ariko naho ntabwo bavuga ngo barabyanze ahubwo ni uko n'ibijyanye nanone n'amahoteli buriya kuyashyira mu byiciro nabyo biracyari mu nzira ntibirakorwa gutinya gufata icyemezo hakiri kare nibyo bituma bamwe badindira ariko wamaze gufata icyemezo tukavuga ngo eh, akabona inyungu gusubira inyuma biba bigoye kuva ntawabyanze n'ibindi bihugu birashakisha kugira ngo bibe bya- byabijyamo kuko ubundi iyo biba byagaragaye ko ari bibi nta kindi gihugu cyari kubyifuza n'ababitangiye bari kubireka n'igihugu ca sudani y'epfo ntikirinjira muri uwo mugambi wo korohereza ingenzi kuko umugambi watanguye kitaremererwa kwinjira icetse mu muryango wa yase pyeklavi niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc abanyarwanda n'inshuti zabo bitabiriye ibirori byo guhimbaza umunsi wa rwanda cultural day ugenewe kwerekana no guteza imbere ibyiza by'umuco nyarwanda ibi birori byabereye mu gisagara cya san francisco muri leta zunze ubumwe za amerika ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije mugenzi wacu edi gwema yarakurikiranye uwo munsi uko wagenze perezida paul kagame w'u rwanda yahamagariye urubyiruko rw'abanyarwanda ruba mu mahanga kuzirikana umuco nyarwanda rugerageza kwiga ibyarugirira akamaro ibidafite akamaro rukabyanga ibyo perezida kagame yabivugiye i san francisco ahari hateraniye imbaga y'abanyarwanda barenga ibihumbi bibiri bari bitabiriye umunsi wiswe rwanda culture day wari ugamije kwerekana no guteza imbere ibyiza by'umuco nyarwanda uwo munsi waranzwe kandi n'ibiganiro bigaragaza uruhare n'akamaro k'umuco n'indangagaciro nyarwanda mu iterambere ry'igihugu perezida kagame yongeye kwibutsa abanyarwanda ko aribo bagomba gufata iya mbere mu kwihesha agaciro kuko nta wundi ushobora kuzabibakorera yagize ati ntidukwiye kubaho ku bw'igihe dutizwa n'abandi kuko iki ari cyo gihe cyacu mu kiganiro yahaye radiyo ijwi ry'amerika minisitiri w'umuco na siporo julien uwacu yavuze ko uyu munsi wahariwe kuzirikana umuco nyarwanda ukwiye kwibutsa buri wese ko umuco ari wo soko u rwanda ruvomamo minisitiri wacu yavuze ko uwo munsi wiyongereye ku yindi minsi y'amateka u rwanda rugira yagaragaje ko impamvu bahisemo ko uyu munsi ubera mu mahanga bigamije kwibutsa abanyarwanda baje kurahura ubwenge n'ubundi bushobozi ko umuco wabo ukwiye guhora ubibutsa gusubira ku isoko bagateza imbere igihugu cyabo umuco wacu ubundi nicyo gicumbi niyo soko tuvomamo kuba twari tutaragera rwanda cultural day cyangwa umunsi wihariye w'umuco muri rwanda day si uko n'ubundi tutahabwa umuco agaciro ariko twasanze ari ngombwa ko abanyarwanda baba ari abari mu rwanda n'abari mu mahanga twicarana tukibukiranya aho turi bo tukibukiranya ko aho turi hose dufite indangagaciro dufite umuco n'amateka bituma tuba abo turi bo noneho tukabyubakiraho tukagera ku iterambere uyu munsi rero ni umunsi mwiza cyane kandi umuco by'umwihariko kuba tuwuhuriyeho utuma iyo duhuye dusabana iyo duhuye ubona neza buri muntu wese yongeye kwishimira ko ari umunyarwanda hanyuma kuba mwarahisemo kubikorera hanze y'u rwanda ese ah, waba ari nk'umugambi mwari mufite kugira ngo n'urubyiruko ruvukira mu mahanga ruzirikane uwo muco nyarwanda twemera ko umunyarwanda atari utuye mu rwanda gusa ushobora kuba uri umunyarwanda ubwo uri hanze y'u rwanda kandi ikikugira umunyarwanda ni umuco wawe niyo mpamvu twasanze byaba byiza eh, igihe duhuriye muri aya mahanga tuboneraho n'umwanya wo koreka inshuti z'u rwanda cyangwa abazaranagera mu rwanda ko ari igihugu gifite umuco n'amateka noneho n'abana bato bavutse bavukiye muri aya mahanga cyangwa bakayakuriramo bajye babona iteka ikibagarura ku murongo bumve ko aho bari hose uko babayeho kose ari abanyarwanda bafite umuco n'indangagaciro binabafashe kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi nibagira n'uwo bahura nawe bamusobanurira uwo bari we badategwa twabibutsa ko uwo munsi wa rwanda culture day waranzwe n'ibiganiro n'igitaramo cyarimo bamwe mu bahanzi bakomeye kandi bazwi cyane mu rwanda edi rwema radiyo ijwi ry'amerika i san francisco muri leta ya california ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije niho hugurwa icese mu gisagara cya washington dc ikigo kiranga kahise n'imico y'abirabure b'abanyamerika mugenzi wacu aloyisi bigirimana niwe yari yakurikiranye ivyo birori aratubwira uko vyagenze Ivyo birori vyari vyitabwe n'abategetsi batari bake ba Amerika barimwo Perezida Barack Obama, icagera ciwe Joe Biden, George Walter Bush na Bill Clinton bahoze barongoye Amerika. Umukuru w'inama nshingamateka Paul Ryan, abaserukira ibihugu vyabo muri Amerika hamwe n'abandi bategetsi batandukanye. Tutibagiye isinzi ry'abanyamerika bagwiriyemwo abirabure bari basidukanye niyonka bava mu bisagara bitandukanye vyaha muri Amerika. Abategetsi batandukanye bagiye barashikiriza amajambo bose bagarutse ko ico kigo caje hageze kandi ko ari ikimenyetso gikomeye mu mateka ya Amerika. Ijambo nyamukuru ryaririndiranywe igishika ryashikirijwe na Perezida Barack Obama asanzwe ari umwe muri abo birabure kubwiwe ngo abanyamerika bakwiye kukibona nk'igikwiye kubahuza.
that African American history is not somehow separate from our larger American story.
kahise k'abanyamerika b'urukoba rwirabura ntigatandukanye na kahise k'amerika muri rusange si ikindi gice cya kahise k'amerika kandi kaza hagati ya kahise k'amerika na k'abanyamerika bose dukwiye kwigishanya hagati yacu twizere ko iki kigo kizotuma tuvugana hagati yacu igihambaye twumvirizanye hagati yacu igihambaye kandi kuruta turabane hagati yacu Importantly, see each other.
abanyagihugu baraho cyane cyane abirabure kare kanyamuneza ntangere kuko ngo hari haheze imyaka itari mike batagira ikiranga kahise n'imico yabo mu gihe abandi banyamerika nk'abazungu basanzwe bafise ibigo bitari bike bamwe muri abo birabure baranavuga ko ari kimwe mu bishobora gutuma akazoza kabo gakwiye guhinduka mu gihe hirya no hino muri amerika hari kurabana nk'ingwe hagati y'abirabure n'abapolisi bama bariko baratana mu mitwe uyu ni umwe muri abo banyamerika b'urukoba rwirabura yavuganye n'ijwi rya amerika This is part of history, African American history. And now this is the moment that has come to represent us.
iki ni kimwe mu bigaragaza kahise k'abanyamerika bamuka muri afurika iki ni igihe kije kizotuma twibonamo nk'abirabure ndafise ibyizigiro ko ibintu bizohinduka kuko iri ni ihinduka ubwaryo abanyamerika bakwiye kubona kandi ndafise ibyizigiro ko bizozana ubumwe muri amerika In America.
Ico kigo ndangakaranga cubatswe mu gisagara ca Washington DC hafi y'ahasanzwe hari n'ibindi vyibutso bitari bike bisanzwe bihurumbirwa na ba mukerarugendo bava mu mihingo itandukanye y'isi. Mwomenya ko itegeko ritanga uburenganzira bwo kubaka iyo nyubakwa ryatewe ko umukono mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu na Perezida Walter Bush akiri ku butegetsi. Mwomenya kandi ko icyumviro ca mbere co kubaka ico kigo kiranga akaranga n'imico y'abirabure cashikirijwe n'abasirikare b'abirabure bahoze mu gisirikare cy'Amerika.
mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda i washington dc ni umwanya w'amakuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini aho tubwira dutega amatwi umumenyeshamakuru wacu jean claude munyandinda atubwira amakuru y'inkino adufitiye yabaye mu mpera z'indwi mu rwanda mu mukino w'intoki wa voleboro mu mpera z'iki cyumweru mu ishuri ryisumbuye rya seminari ntoya birwa fidelis y'ibutare hateganyijwe irushanwa ryo kwibuka alphonse rutsindura wahoze ari umutoza w'icyamamare akaza guhitanwa na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane iri rushanwa rya memorial rutsindura ryari rimaze imyaka irindwi ridategurwa rizitabirwa n'amakipe makumyabiri n'abiri agabanyije mu byiciro bitatu mu rwego rw'amakipe asanzwe mu cyiciro cya mbere cy'abagabo amakipe yatumiwe ni kaminuza ya kibungo kigali volleyball club iprc yo mu majyepfo kirehe volleyball club apr volleyball club rayon sport volleyball club umubano blue tigers na lise y'inyanza mu makipe agize icyiciro cya kabiri amakipe ategerejwe muri memorial rutsindura ni seminari ntoya yo ku karubanda ari nayo itegura irushanwa hari kandi rusumo high school groupe scolaire y'ibutare ishami ry'inderabarezi rya kaminuza y'u rwanda iprc y'iburasirazuba koleji ya kristo umwami y'inyanza n'ishami rya huye rya kaminuza y'u rwanda andi makipe azahatana nayo mu cyiciro cy'abagore ariyo rwanda revenue authority apr volleyball club ruhango volleyball club groupe scolaire saint joseph y'ikabgayi iprc kigali na groupe scolaire saint aloys y'i rwamagana alphonse rutsindura yabaye umutoza wo ku rwego rwo hejuru usibye ikipe ya seminari ntoya virgo fidelis yo ku karubanda yanatoje ikipe y'igihugu y'abagore umwe mu babaye abakinnyi be muri iyi kipe y'igihugu aratubwira bimwe mu byo yibuka kuri rutsindura nitwa kubwimana gertrude nkora muri federasiyo ya volleyball alphonse rutsindura yadutoje kera tukiri abana navuga ko twari abana bakuze kuko twigaga muri segonderi icyo gihe nigaga i remera rukoma adutoza hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda ndumva yararangije kudutoza nko muri mirongo cyenda na kabiri na gatatu ubwo naje mu ikipe y'igihugu nkomotse mu ikipe y'ishuri yitwaga i remera rukoma nyuma yaho niho nakomeje nakinnye muri muri liliyone icyo gihe nabwo rutsindura nabwo yajyaga adutoza ariko akadutoza mu ikipe y'igihugu ikintu namwibukiraho ni uko yari umuhanga yari azi gutoza kandi noneho yaratwihanganiraga ni umuntu wihanganiraga buri wese akakwitegereza akareba ahantu umuntu afite intege nkeya aho ngaho akaba ariho ashyira ingufu ikindi ni uko iyo twabaga turi nko mu mukino dukina n'ikipe twabaga duhanganye bakadutsinda nk'iseti ya mbere yararebaga akabona ikibura ako kanya agahindura ku buryo imikino yakurikiragaho nayo twayitsindaga yari umuntu ufite ubuhanga n'ubushishozi ndetse no kwihanganira cyane cyane burya umwuga w'ubutoza iyo hatajemo kwihangana nta kintu kenshi umuntu ageraho kandi yahoraga ari umuntu wakundaga gusoma akareba ibintu bigezweho ku buryo ibintu bishya byazaga muri voleboro yahitaga abitwigisha amayeri yose bakoresha mu mukino wa voleboro iri rushanwa ni umwanya wo kwibuka rutsindura nk'umutoza ukomeye hakiyongeraho n'abakinnyi yatoje nabo bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi barimo kamire gakebuka benjamin imenamikore apolinaire kabandana innocent havugimana n'abandi mu rwego rwa voleboro alphonse rutsindura yanabaye umusifuzi wo ku rwego rw'igihugu ndetse aza no kuba visi perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa voleboro mu rwanda uretse ibikorwa bya voleboro alphonse rutsindura yakoze indi mirimo inyuranye kuko yabaye mwarimu w'indimi uburere mboneragihugu na muzika akanayobora korari ijuru yo muri diyoseze ya butare no mu itangazamakuru ntabwo yahatanzwe kuko yari umwanditsi w'ikinyamakuru cyitwaga makuruki i butare yari claude munyandinda i kigali tuve mu rwanda tuze mu burundi dutege amatwi evariste nzikobanyanka nawe atubwira amakuru y'inkino yabaye mu mpera z'indwi mu burundi kuri w'imana hasozerewe ku mugwa mukuru w'intara gitega ihiganwa ry'urukino rw'amaboko basketball ku rwego rw'igihugu ku ruhande rw'abigeme imigwi ya legazelle na bercostar niyo yashoboye gushika mu gice cya nyuma cyo kimwe n'imbeya z'igitega na dinamo w'ibujumbura ku ruhande rw'abagabo mu rukino rusozera ihiganwa ku ruhande rw'abigeme bercostar yatsinze legazelle ku manota mirongo irindwi na rimwe kuri mirongo itandatu n'ane ku ruhande rw'abagabo dinamo w'ibujumbura watsinze imbeya w'igitega igitega ku manota mirongo irindwi kuri mirongo itanu n'icenda dinamo yari imaze imyaka mirongo ibiri idakora ku gikombe cy'igihugu ku ruhande rw'abagabo hamwe na bercostar ku ruhande rw'abigeme n'izoca iserukira uburundi mu ihiganwa ry'akarere ka gatanu ka afurika mu mpera z'indwi twaraye turangije ihiganwa ry'umupira w'amaguru ryitiriwe ikinyobwa primus mu cyicaro cya mbere ryari rigeze ku munsi wa gatatu w'ihiganwa ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya bujumbura hatanye mu mitwe umurwi wa gisirikare muzinga na lidia ridike burundi sport for africa lidia ridike burundi sport for africa utsinda muzinga igitsindo kimwe ku busa leliere wanganije na mesa message bujumbura yose y'ibujumbura igitsindo kimwe ku kindi bujumbura city w'ibujumbura watsindiwe muhira na flambo doreste wo mu ruyigi igitsindo kimwe ku busa interstar w'ibujumbura utsinda message ngozi ibitsindo bibiri kuri kimwe kuri uwimana ihiganwa ryarabandanije ku kibuga cyitiriwe umuganwa wa rudoviko rwa gasore igihe cy'isaha y'icumi umugwi wa atletico olympique w'ibujumbura wakosoye umurwi olympic star w'imuyinga mu kuwutsinda ibitsindo bine ku busa umugwi vutaro nabo wari uramutse wakira igihe cy'isaha umunani z'umuhingamo ngozi city muheruka kuduga uvuye mu cicaro ca kabiri umurwi vitaro ntiworohewe kuko urwo rukino rwarangiye iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi umugwi vitaro wabaye uwa mbere mu mwaka uheze ntiworohewe ku munsi ugira gatatu ufise amanota abiri ku icenda rashid alfred ajejwe kumenyesha amakuru muri vitaro amenyesha ko ingorane bafise ari ijanye n'abasatirizi kuko abo bari bafise mu mwaka uheze bagiye gukina mu bindi bihugu abo nabo ni rodi mavugo yahoze ari kizigenza w'uwo murwi useni shabani cambarara yari umusatirizi hamwe na shasiri nshimirimana yakina hagati ku nimero umunani abakunzi ba vitaro batanguye guta icizere inyuma y'inkino zitatu umugwi wabo udatsinda basaba abarongozi b'umugwi vitaro gutorera umuti vuba ingorane zihari muri kino gihe amazi atararenya inkombe uwujejwe kumenyesha amakuru mu mugwi vitaro arahumuriza abakunzi b'uwo mugwi kuko inkino zisigaye kugira ihiganwa rirangire ari nyinshi zigera kuri mirongo ibiri n'indwi hashobora kugira igihindutse ibintu bikagenda neza gushika ubu imigwi ya atletico olympique lidia ridike burundi sport for africa na interstar niyo iri mu bibanza bitatu vya mbere n'amanota icenda ku nkino zitatu imaze gukina ariko isumbasumbanya ibitsindo nayo umugwi vitaro wowo uri mu kibanza c'icumi mu gihe mu mwaka uza ari wo uzoserukira uburundi mu higanwa rya afurika rihuza imigwi yabaye iya mbere iwayo i bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
inshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu aloyisi bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru aloyisi
urakoze fidele amakuru twabacikirije abakandida bariko biyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu hano muri amerika baragiraniye ibiganiro n'umushirangaji wa mbere wa israel benjamin netanyahu ejo ku munsi w'imana donald trump na netanyahu baganiriye umwanya utari muto ku cyifuzo cya israel cyo kubaka uruhome muri icyo gihugu cyabo ruzofasha gukingira imbibe zacu umugambi usa n'uwa donald trump wo kubaka uruhome rutandukanya amerika n'igihugu cya mexique netanyahu yatekanya no kubonana na hillary clinton nawe nyine ariko arahiganirwa icyo kibanza muri afurika umukuru w'umuhari w'iterabwoba wa boko haramu muri nigeria ejo ku munsi w'imana yarashikirije ijambo abicishije muri videwo ku buhinga bungurukana bumenyi aho yatangaje ko amagara yiwe yifashe neza kandi aranabeshuza ibyatangajwe n'igisirikare cya nigeria cyavuze ko cyamukomerekeje bikomeye cyane inama ijejwe umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakunguni yarakoranye byihute ejo ku munsi w'imana bavugana ku ntambara iriko irabica bigacika mu gisagara cya arepo muri siriya ni mu gihe hari amakuru avuga ko indege za gisirikare za siriya n'uburusiya zateye amabombe mu gace kari mu minwe y'abatavuga rumwe na leta mu buseruko bw'icyo gisagara cya arepo amabombe yasambuye inzu zitari nke asiga igisagara cyose mu musaka ahandi havugwa ibitero ni mu gihugu cya afghanistan aho indege za amerika zishe umukomanda arongoye abarwanyi b'abatalibani hamwe n'abandi bo mu bo bakorana ibyo bitero byabereye mu ntara ya pakitika iri hafi y'urubibe n'igihugu cya pakisitani rayisi kane niwe yari asanzwe azi ku izina rya Azam Tarike niwe yishwe kandi yicanwa n'umuhungu wiwe muri ico gitero cabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu naho ku mugwa mukuru w'uburayi umugwa mukuru Belgrade wa Serbia murambabarira niwo ukoraniyemwo impunzi n'abimukira inyuma yaho igihugu kibanye ca Hongria gifatiye ingingo ruhasha zituma abo bimukira batagishobora kujabuka urubibe rwacu
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi tubifurije kugira umunsi mwiza mwese tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.